Hello, my people. Oh, the truth is finally out. Why Olorin Marian, wants peace between she and Queen Naomi and Oni of Ife. All right, my people, now welcome back. My people, yes. Now, not say we just dey for this our um, platform, so rumor can come out yesterday. Say Queen Miriam, um, with some palace entourage, which is some palace chief, they actually go pay Naomi visit to see how she did, how Tadenika would dey, and um, uh, she want peace. She, they say she actually went there for apology say she went to beg naomi say ah make e forgive am more. say e want peace So say e no get hand for her separation with eh, oni of ife say e no even know who queen naomi be o e no know who can be a o say people talk say na she pursue queen naomi comot for marriage Oh say that is why im come to come clear the hand to make sure say peace dey o oh, say e ready for naomi to come back to the palace o oh, so that they go live in peace o oh. hmm my people, i wan tell una di secret o the thing wey make queen um marian actually take this bold step allegedly according to wetin we hear wey be say dem talk yes my people. so una know say i do video concerning this whole thing when i even do that video and uh, me i come dey dey ask some kind of question wey dey be say e dey shocktalize me wey dey say mariam anako eh, eh, eh, whether na oni na inside na some people say na oni your ife na inside na since e be say oni of ife still want naomi and tadenikawo say most especially na tadenikawo na mariam dey eye na two of dem dey eye so they just want to lure naomi make she come back so that uh, so a lot of people say make Naomi watch her back but the cocoa of the matter now, the thing wey make actually when Marian, when make Marian, actually take this bold step say they say if a priest give instruction say for KBC, and um, Olori Marian marriage to work out very well say Queen Naomi must be happy they must appease her they must make her happy say because queen naomi no be ordinary eh, woman say she get one kain spirit when e be say anywhere she enter things dey happen say so whether they like it or not if they like make dem dey carbonize naomi o make dem dey carbonize our doctor naomi o say eh say wetin that woman carry e different say oni of ife no surprise say na when queen naomi enter palace na im pikin cry for that palace So how many, how many women don enter that palace. See, so if Mariam wants make it e better for her, make everything, send the men there for her, make him e make sure, say, um, Ooni of settle with Queen Naomi and make she sef they follow make that peace so that everything go go gel. So now People come dey say if na that this is the reason why Queen uh, eh, Mariam actually wanted peace, say it's very obvious. It's very obvious. Say so some people say Queen Mariam actually want her marriage with Ooni to work, to work well, to work out. That is why she dey do all those things. Say na her own interest na she dey pursue. My people, me I wan ask, why she no go pursue her interest? If na you no go pursue your interest before before but people now dey say queen naomi don move on um make um olori naomi um queen um mariam make e marry im husband in peace na shey e say e no get hand for wetin dey happen as so long as say you no get hand for wetin happen between queen naomi and im husband nothing go worry am nothing go do am guilty conscience fear no accusation and be clear conscience fear no accusation even the universe go work for him if he be say her hand no day, yes because bad thing no they happen to person wey dey hand clean Now if he don't, if he no say her conscience the judge and well well say now guilty conscience Now in the worry and I make and they do on this one we go understand even though self say if her priest tell am something after all if her priest she no consult if her priest before e decide to marry person husband. now when e be say you don finish your lojo festival you don marry eloni ofife now you welcome peace which kind peace be dat one. so pipo say make queen naomi no answer sarah make queen naomi no answer sarah make queen naomi tell am say make e tell im husband make e free am say she is not interested in di marriage and one if e don free queen naomi if queen naomi feel like forgiving dem o. Oh, apart from that say somebody dey queen be dey ask say shey mariam fit say he no do anything so why if you no do person anything why the begging of forgiveness forgive you say he happen say you just come from nowhere marry oni of and then he go forgive you I be eh, in the palace when on your fifa eh, with him. get kwanta say he no know where the role where, olori and dey play for this whole thing say because so some people they say eh they know who kabiyesi be o oh. sometimes e dey as e dey go put one thing for front e go dey do another one for back my people so some people now they say if actually say kabiyesi want Queen be back make it quietly um, one person say let the only get a quiet private place within the palace and settle Naomi there so that she, she and the prince will live a quiet life and she will be practicing her spiritual work quietly, quietly, without uh, any interference. Let Oni try and heal his feelings towards Naomi. I truly feel there is chance of him and Naomi staying positively with each other with God nothing is impossible now wetin somebody right somebody say ah hmm, this way this whole thing they do say doctor prophetess queen naomi um, please reunite with your husband and reunite with your husband i want to see you and your husband together so a lot of people want queen naomi and kabiyesi to come back together but for me oh i don't think say This whole thing wey people say people dey drag dem go drag go here drag go there una know say we we the blogger we go continue to dey torchlight the matter as things don unfold o oh. so make nobody blame us if we dey torchlight this matter the way things don unfold now people dey say queen naomi make queen naomi move on with her life because the drama wey e dey that palace no be here except um oni of go settle here and tadenikawo eh, dem go dey their own jejeje free from all dis eh, drama drama wey be say e dey go on becos now wey be say una see di way be say ashley come come display her own mary and bo for one corner queen naomi no even say because i hear say during di olojo festival dem want to even make provision for oni dat eh, queen naomi and tadenikawo dat is why di musician take. Tadedi Kawo and Queen Naomi name they sing. Una dey see wahala so. Say no be coincident That sing wey be say dem take Queen Naomi and Tadedi Kawo they sing. No be coincident. Na, na it was a deliberate act. It was instruction when he be say Kabiyesi give say make dem sing. So all dis thing the way this whole thing they go una go surprise those of una wey una dey do una go insult naomi mostly that the baby the baby mm. your days are numbered because of recent the baby come dey talk say eh, queen naomi no they productive say waiting they take her life do they imagine when you be 25 years waiting you be the baby are arewa waiting you don't achieve girl when he started to serve god since 18 um, before he married kabiyesi at the age of 25 she started her ministry seven years back before only of Ife get uh, uh, put interest on her. Seven years back, inherent ministry Then she gets. She She's a and she's an evangelist and a prophetess. She moved <clears throat> from one from one um, city to another. They do they do um, a uh, crusade. Now in the process of where she go do um crusade, when she go whole crusade for Ife, when they say okay, now, not say if you visit a town if you visit a town like e be like us benin Day, say say they want to do something for Bini kingdom they must pay homage to oba of benin e say so Now where dem go to go say okay you want to do crusade we are holding crusade for here we come to pay homage to you take bible take the word of god ah ah When only of can come see guy is small girl small girl of eh, 25 years They mount They pull They they pull this crowd They do crusade ah, ah. now only come pick interest in her wetin queen naomi know queen naomi no be street girl queen naomi no they street wise You e know open eye for street You e know they follow man You e know they into all her own na just go do the word of god preach the word of god Now that one she they do and she was very busy with it When only of ife see better thing who no like better thing everybody want to marry godly woman everybody want to marry the best Now I enter when when iyalaje gist eh, when when large eh, gossip gossip and when he be say dey gossip eh, queen naomi when he say oni of don't see virgin He like better thing don't see virgin Now him want marry virgin so only if everybody want to marry better wife everybody want to marry better wife but they no one better so all this one when he be say arewa dey open in in in the baby face wey he say we never see one day in the baby life in fake the baby life when be come they talk say queen naomi no they productive something they worry you you know what e mean to start up a ministry to have a ministry say not they productive i not they productive Waiting queen naomi when you were eh, 18 years when you were seventeen eighteen years waiting you don achieve for your life Now this process of marrying only of if and I be say naomi come um, come out, come they do all this one. And she try because her queenly role, she perform it very well. She no, did not get anywhere. We say even the only of Ife thought say Queen Naomi no do am any bad. You know, that is why when Queen Naomi left, only of Ife was heartbroken. So all this one when you go, they do revenge marriage. Don't go marry Mary and say then they go Magodo, they go carry Queen eh, Elizabeth. Now they tell Oni cool down. May oh. cool down for Jesus. Don't be so. we know say woman don do you something but cool down make you take am one step at a time so all dis one be say dem dey do una una una think say eh, oni ife happy say queen naomi left di palace e was no happy dat is why e cover queen naomi wen queen naomi wen dem say ah dem see wetin e say dem hack im account e cover im wife e say call dem hack im account so na di same una. bloggers na na na scatter come dey talk hey eh, He offend oduduwa He no offend oduduwa when oni of ife go tell bloggers uh, when the carry rumour say only of ife talk some kind one kind derogatory word about his wife no be sacrilege to abia the call am no be abomination to She na because of saying in na king as dem hear dat kind word eh, una no talk take him to be anything abi when person go they tell inside chick say in wife im wife okineko eh, i do want to talk that kind word because its very derogatory una no take and say im sef do the oduduwa kingdom too because eh, only wife if it be only anything wey e applicable to the king eh, equally applicable to the wife too When that rumour come out when that audio when bloggers and go leak that thing say see um only talk about queen naomi he no follow offend the oduduwa nation abi he no follow disgrace oduduwa nation Now when he reach naomi oh, na e take disgrace oduduwa nation una help scatter the whole marriage shame no dey catch una if person talk una go say igbo blogger muna go talk about una king no be na yoruba bloggers no be de carry una king matter come outside no be na na carry una una carry una kabiyesi matter they they they talk up and down They carry all sort of rumour then we if we come come light am na we we the bloggers sef na we even like we the igbo bloggers di yoruba eh, edo bloggers according to us una dey call us na we even like una kabiyesi pass una wey be yoruba blogger una no dey shame weda na don see benin bloggers dem dey insult dia oni na una wey na bi yoruba blogger na na di the dog baby wen e dey there na she be di first person na she dey even dey bring eh, fake fake eh, news that time dey come dey tell us. we say we go dey dey come dey torchlight we we go dey torchlight we too say not true we no know say na he deliberately hates queen naomi she he no like queen naomi because whether don't follow be oni side chico o oni no ask and wait e carry dump am for one corner all the pepper body na im dey worry am we no know because i no know wetin be her interest for this whole thing she don't come and talk and say eh, she don't like naomi wetin naomi do you you be winch na if you no be pians wetin go make you because i don say i say light and darkness dem can never meet so as naomi na light you na darkness two of now una dey run parallel line una two can never cross so when you open that, your gut and mouth dey talk say queen naomi is not productive how many products wey you be there agbo agbo wey you dey sell na you take dey productive agbo wey you dey come dey advertise for inside this your your channel every day every day agbo this agbo that you don turn to dr adigboroja welcome dr adigboroja When he wen he dey sell agbo agbo na you dey comot fibroid for people dey treat fertility see you see see people eh When dem dey call eh, eh, fish orere go come out say himself na fish nonsense so my people o oh, because me anybody wey dey come out for this our doctor prophetess queen naomi me i go come out for the person because. This queen how me wanna dey see so e head get oil even oni sef know say this girl carry grace e head get oil girl wey dey enter palace come comot shame for oni face oni dey smile all the time i go dey see oni 32 teeth e go dey happy dey smile now dia dey come shey una watch eh, the the marriage with between him and eh, eh, mary and una see oni dress like say yes king dey happy dey go marry woman say di kind cap wen he fit wear sef e don even smile I beg you, boku hear word my people. so that the thing the cocoa of this matter because this video now don't they over long Now they see so because some kind thing just the vex me as i day here so when it comes to naomi anybody when they call for me i go because somebody say eh make a carry naomi go give my my my my brother or my king or ah, wetin wetin una una dey wait wetin the worry una whether I like it or not tadenikawa whether I like it or not mama will still have the A's. na she still have the age so una dey waste una time e no get any pikin wey be say eh, olori mariam go born today when e go senior tadini kawo yes e no get so i no know wetin be that. This dog baby i go come for you o oh, eh because di day wey be say i go sit down touch light your matter tanda for you you know me na i go sit down for this live stream na i go take tidy your matter you go tell me how queen naomi no take dey productive and you go tell me whether at the age of eighteen whether you feel you don feel register ministry you don feel go go whole crusade whole crowd no be agbo you dey say agbo wey be say you go pluck ebelebo tree ebelebo leaf and um um all dis eh, scent leaf mix am together dey deceive people say you dey sell agbo i I sorry for people wey go go buy that your agbo eh so the open mouth dey talk so my people oh, in conclusion of this video hmm the reason why be say queen naomi dey uh, queen uh, eh, uh, eh, maria the sick piece. dey say allegedly oh, by people all this gist na allegedly allegedly una dey hear so eh. say na ifa priest na tell am say if he go better if he know say he want make e better for am make e make sure say he make peace na the move na she dey make so so na so na so we hear am o na the latest gist when e come up my people unto torchlight na dey una know say words gist come out like this we go that. we go torchlight later. we be bloggers all right my people in case you never subscribe to Boris G's TV I beg, be part of this channel una have a nice day bye